radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye ku nshuro ya mbere jean dudieu shikama wo muri banyahe uheruka gutabwa muri yombi azira amagambo yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga yagejejwe mu rukiko yasabiwe gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi umuryango gates foundation watangaje ko uzatanga miliyari imwe na miliyoni magana abiri na mirongo irindwi zo guteza imbere ubuvuzi miliyoni mirongo itanu azahabwa kaminuza University of Global Health Equity iri i Butaro mu Rwanda mu Rwanda rwiyemezamirimo yahanze umurimo wo guhamba imbwa mu cyubahiro itungo ryacu rituvuyemo icyo gihe byajyaga gutabwa mu migezi mu bishanga mu mashyamba muri za ruhurura ntangira kugira igitekerezo cyo kujya abo baduha urukundo rwinshi rwinshi aho bajyaga haranyicaga ukabura uburyo ki nabyifata daniel bagaragaza mu kagari ka ngara mu murenge wa bumbogo ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu hariwizi bigira imana hariwizi wiriweho tagize mwiriwe veniste tuyahereye ku yavugwa ku karere k'ibiyaga binini abaperezida b'u rwanda paul kagame wa repubulika ya demokarasi ya congo felix Tshisekedi hamwe n'ubufaransa emmanuel macron ejo ku munsi wa gatatu baremeranije gukorera hamwe kugira mu bihe bya vuba cyane abasirikare ba M23 bazobe bavuye mu turere bafashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibi babyumvikaniye mu itangazo ryasohowe inyuma y'umubonano wabahuje ejo ku munsi wa gatatu aho bari i New York mu bikorwa by'inama ya bose ya ONU igira mirongo irindwi n'indwi iri tangazo ryasangirijwe na leta ya Kongo ibicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter rivuga ko uyu mubonano washobotse bifashijwemo na Perezida Macron aho abo baperezida batatu bavuze ko bahangayikishijwe n'umutekano muke ubwicanyi birangwa mu buseruko bwa Kongo babonye ko inyishu kuri uyu mutekano muke uterwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho ikwiye kuva mu karere bumvikanye kandi ko hakwiye kuba itahuka ry'abakuwe mu byabo n'intambara bagasubira mu mihana yabo bifashijwemwo na ONU ibihugu byo mu bumwe bwa Afurika umuryango wa Afurika y'ubuseruko hamwe n'akanama gahurikiyemwo ibihugu byo mu biyaga binini CIRGL baremeranije kandi ko ibyo bihugu birabana ribi bikwiye gukomeza imigenderanire mu kurwanya ukudahana no gusezerera ibikorwa by'imihari yitwaje ibigwanisho igisibije mu karere k'ibiyaga binini muri iyo migwi harimo abanyarwanda bo mu muhari fdrr muri afurika kandi umukuru w'imfatakibanza w'ishyirahamwe ry'ubutunzi rihukiyemwo ibihugu byo muri afurika y'uburengero cdao ejo kuwa gatatu yaragabishije akagwi k'abasirikare bari ku butegetsi muri guinea conakry ko icyo gihugu kizofatirwa ibihano mu gihe abo basirikare bogerageza kumara ku butegetsi imyaka itatu perezida wa Guinea Bissau Umaro Sisoko Embalo atwara CEDEAO muri iki gihe yavuze ko imyaka itatu ubutegetsi butarasubizwa abasivile bitazokwihanganirwa n'iryo shirahamwe yongeye ko kandi ko ata n'uwuzobiganirako hari mu kiganiro yahaye radiyo y'abafaransa RFI aho yari i New York Guinea Conakry irongowe n'abasirikare kuva haba kudeta mu kwezi kw'icyenda bibiri na mirongo ibiri na rimwe
washington ijwi rya amerika
nayavugwa hanze y'umugabane wa afurika mu burusiya abantu barenga igihumbi n'amajana atatu barahagaritswe mu myiyerekano yabaye mu gihugu cyose yiyamiriza ibyatangajwe na perezida vladimir putin ko agiye gusaba abasivile kujya gufasha kurwana muri ikirere iyo myiyerekano yabaye mu bisagara mirongo itatu n'umunani bitandukanye mu gihugu inyuma y'iryo tangazo rya perezida Putin ku gihugu umushikiranganji wo kwivuna abansi w'uburusiya Sergei Shoigu yavuze ko uburusiya bugiye kurungika abandi bantu ibihumbi amajana atatu ku rubuga rw'intambara hari nyuma y'aho perezida Putin ashikirije ijambo agabisha ko uburusiya bugiye gukoresha uburyo bwose bwa gisirikare muri Ukraine kuri ayo makuru nyene perezida w'uburusiya vladimir putin yaragabishije ko ashobora kuzokoresha ibigwanisho by'ubumara bwa nikirere mu ntambara arimwo muri ikirere iri tangazo ryiwe ryatumye abakuru b'ibihugu ku isi baca bahaguruka barabyamirira kure perezida wa amerika joe biden yabivuze ko mu ijambo ryiwe mu nama ya bose ya mirongo irindwi n'indwi ya oni ejo ku munsi wa gatatu yagize ati Again, just today,
kugira President kandi Putin has made yongeye overt kubivuga nuclear uyu threats munsi against Europe.
perezida putin yavuze reckless ku mugaragaro ko disregard ashobora gutera for the uburaya responsibilities akoresheje of a ikigwanisho cya non-proliferation nikirere regime.
ibi ni ugufata mu intego amasezerano agenga ikoreshwa ry'ibyo bigwanisho perezida biden yongeye koko nimba uburusiya bwobandanya ingendo yo guhonyora ku gatanu ibindi bihugu atangaruka imugarutse ko byosobanura ko ibyo oni yubakiye ko byoba biri mu kaga perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko isi itazokwemera ko uburusiya bukoresha ibigwanisho byabwo bya nucleaire byagiriza perezida Putin gushaka gusiga Ukraine ari umurindi w'amaraso
urakoze aruyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo koma no ku mbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni vuba radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ku nshuro ya mbere jean de dieu shikama wo muri barnyahe uheruka gutabwa muri yombi azira amagambo yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga yagejejwe mu rukiko ubushinjacyaha bw'u rwanda buramusabira gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'urubanza mu mizi baramurega ibyaha byo gupfobya jenoside no gukurura amacakubiri uregwa n'umwunganira mu mategeko barasaba ko yarekurwa agakurikirana ari hanze ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali eric bagira ubusa eric bagira ubusa wiriweho uriho neza nawe virusi nshimiyimana none ubushinjacyaha burashingira kuki ubusa birashikama gufungwa by'agateganyo Eh, virusi nshimiyimana nakubwira ko ubushinjacyaha bushingira ku magambo akubiye mu ijambo rirerire ry'iminota icyenda shikama yifashe akoresheje telefone mu buryo bwa watsapu akarisangiza abantu batandukanye uhereye ku bategetsi shikama ngo yashingiye nanone uburyo yari yabonye amakuru y'uko bashobora kubimura muri kangondo na kibiraro hariya hazwi nko muri banyawe yabonaga ko bi- ubwabyo bishobora kuba biteye ubwoba kuko ngo yari afite amakuru ko bagiye kuzana tingatinga zigahingagura muri mazu yabo ntacyo babwiye abaturage kuko ubwo ni ikibazo kimaze imyaka itandatu shikama rero ibyo yakoze nibyo ubushinjacyaha buvuga ngo harimo ibyaha byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi no kwigabanyiriza uburemere n'ingaruka zayo ariko noneho ngo harimo n'ibyaha n'icyaha cyo gukurura amacakubiri mu banyarwanda nk'aho ngo yavugaga ko eh, uko jenoside y'abakorewe abatutsi yateguwe ni nako bagiye baheza abantu bo muri banyahe akaba abona nako nabo bashobora gukorerwa jenoside jenoside wenda yashoboraga kuba yakwita jenoside y'abanyahe none se gufungwa by'agateganyo ni ukugira ngo ubushinjacyaha bubone igihe cyo gukora iperereza iryo fungwa ry'agateganyo nyirizina rimaze iki rikora rite rifasha iki ubushinjacyaha ubushinjacyaha burasobanura ko kugeza ubu hariho impamvu zikomeye zituma yabasabirwa kuba yafungwa by'agateganyo ariko nanone bukavuga ko bukimukoraho iperereza kandi ngo igihe yaramuka ariko yabangamira iryo perereza cyangwa se akaba yasohoka ubutabera bakavuga ko impamvu cyangwa uburyo bwa nyabwo bwo kumubonera igihe ya- bamukenereye ni ukuba afunzwe by'agateganyo mbere y'uko urubanza rutangira mu none se shikama cyangwa se abamwunganira mu mategeko baravuga iki kuri icyo cyifuzo cy'ubushinjacyaha Ah, bo baravuga ko nta mpamvu zikomeye babona ko zaba ziriho zatuma shikama afungwa ariko noneho shikama nyir'ubwite aravuga ko nta mugambi yagize wo guhamagarira abantu guca- gu- gu- gucagagura no mu bice cyangwa gucikamo ibice cyangwa se nta n'ubwo yigeze agira umugambi wo gupfobya cyangwa gu- kugabanya uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi akavuga ko ibyo yakoze n'uko yari abifiteho amakuru ariko byamuteye ubwoba akora icyo yise imburuza cyangwa itabaza shikama rero akavuga ko akurikije umugambi yari afite yawugezeho kuko n'ubundi abaturage ntabwo babimbuye mu buryo bwo ku- kubahutaza agasanga rero yarekurwa by'agateganyo akavuga ko nyuma y'uko afunzwe yamenye ko abandi babimbuye ariko umuryango we usigaye mu matongo akavuga ko hari n'urubanza yaburanaga n'ubutegetsi izo manza niba warakurikiye kuri radiyo ijwi rya amerika twagiye tuzibagezaho bakavuga ko rero kumufungura nanone byamuha umwanya wo gukurikirana urubanza ku mitungo ye shikama jean de dieu nk'uko iryo zina ribikubwira niba bibuka neza ha- we yaravuze ngo bitewe n'uburyo ubutegetsi bubimura mu buryo bunyuranije n'amategeko yigeze kuvuga ngo nibiba na ngombwa azajya kugura imva abazamushyingure mu isambu ye nkakubwira ko Venuste Nshimiyimana kuvuga ngo ubutaka bwiwe byanze bikunze buzanywa ayo maraso ubushikama ari ku isonga mu bantu batsimbaraye banga kwimuka ariko noneho mu kwanga kwimuka ari no mu cyiciro cy'abantu bafite imitungo irengeje miliyoni mirongo itatu n'eshanu ubu nibo basigaye mu matongo muri banyahe nyarutarama mu mujyi wa kigali venuste nshimiyimana eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza ndagushimiye nanjye venuste nshimiyimana kandi ugira akazi keza inama rusange y'umuryango w'abibumbye irakomeje ku cyicaro cy'uwo muryango i new york abayobozi bo mu nzego z'ubuzima bo ku mugabane wa afurika baje baherekeje abakuru b'ibihugu mu nteko y'uwo muryango o, baganiriye kuri gahunda nshya afurika ifite yo kwita ku kibazo cy'ubuzima mugenzi wacu tim harris ishimwe yakurikiranye icyo kiganiro ategura inkuru ikurikira ni gahunda bemeza ko izagerwaho biciye mu kigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara z'ibyorezo CDC intego nyamukuru aba bayobozi n'abandi baje bahagarariye imiryango irebwa n'iki kibazo bagarutse cyane kuri gahunda yo kuvugurura inzego z'ubuzima ku mugabane wa afurika ibyagarutsweho cyane ni ukwita ku baturage barenga miliyari imwe batuye ku mugabane bakomeje guhura n'ibibazo by'ubuzima buri mwaka bavuze kandi ku kibazo cya covid cumi n'icyenda yagize ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage n'ubukungu muri iyi nama yihariye ireba ikibazo cy'ubuzima ku mugabane wa afurika humvikanye imbogamizi zabonetse aho ibihugu bisa nk'ibyananiwe gufata ingamba ziboneye mu gihe cya covid cumi n'icyenda n'ibindi byorezo kuko byabangamiraga ibikorwa birimo iby'ubucuruzi ikindi kibazo cyumvikanye ni ibura ry'abakozi bo mu nzego z'ubuzima ibyatumye ikibazo kijyanye n'ubuzima bw'abaturage kirushaho gukara hakiyongeraho n'ibura ry'ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi mu gushaka umuti urambye w'iki kibazo minisitiri w'ubuzima w'u rwanda dr daniel ngamije wari muri iyi nama yavuze ku cyakorwa kugira ngo ingorane zishobora guterwa n'ikibazo cy'ubuzima zigabanuke A key pillar is the local manufacture of vaccines, diagnostics, and therapeutics. Less than inkingi 1% yokingira iki kibazo ni amahinguriro akora inshansho hakabaho uburyo bwo gupima indwara no kuzivura ubu munsi ya cumi ku ijana gusa by'inshansho zikoreshwa muri afurika nizo zikoregwayo muri afurika hari inzitizi nyinshi zirimo uburyo buzimbye bwo gukora inshansho abakozi bake ndetse no kongera ubushobozi mu bushakashatsi bw'inshansho n'iterambere izo ntambamyi zose zikenewe gutorerwa umuti mu gihe gikwiye kugira ngo habeho ejo hazoza harambye h'amahinguriro minisitiri ngamije yongeyeho kandi ko hakenewe guhanga udushya ariko tunashingira ku bikorwa bihari nk'ikigo gishinzwe ubuvuzi muri afurika ubufatanye mu gukora inkingo muri afurika n'ibindi minisitiri ngamije yumvikanishije kandi ko kugira ngo u rwanda rugire ejo heza harambye ari ngombwa ko ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti kigirana ubufatanye n'ibindi bihugu mu gukora inkingo zikorerwa muri afurika avuga ibi yashakaga kumvikanisha ko byafasha mu bikorwa byo kugura no gukwirakwiza inkingo biciye mu bigo bikomeye nka unicef ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana mu rwego rwo gukomeza kubungabunga ubuzima bw'abaturage abayobozi ba afurika barasaba umuryango w'ubumwe bwa afurika guha ikigo cya afurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara z'ibyorezo cdc ubwigenge busesuye ubwigenge bavuga aha ni ukwita ku bibazo by'ubuzima no gushyiraho ikigega cyajya gifasha kwitegura no guhangana n'indwara z'ibyorezo ku mugabane wa afurika abayobozi bari gusa kandi ubumwe bwa afurika ko hashyirwaho ikigo gishinzwe imiti muri afurika umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara ku mugabane wa afurika dr ahmed ogwel uma we yavuze ko nubwo habaye ibibazo bikomeye mu nzego z'ubuzima ku mugabane wa afurika hari amasomo babyigiyemo Many, and there have been many, health emergencies and disease threats on the continent of Africa have taught us lessons, some very painful.
habayeho ibibazo bikomeye by'indwara n'ibiza ariko twahisemo kwiga twigira kuri ibyo bibazo kugira ngo dushobore kunoganza imikorere yacu ya kazoza no kugira ubuzima butekanye uburyo bukoreshwa mu gutorera inyishu ibibazo by'amagara ku isi yose ntibuha agaciro ibibazo by'amagara muri afurika twebwe rero nka afurika twahisemo guca inzira yacu inzira itubereye inzira ishingiye ku bushobozi bwacu twahisemo inzira yo kwigira dukurikije intumbero twihaye izogera mu mwaka wa bibiri na mirongo itandatu na gatatu iyo niyo afurika dushaka mu bindi aba bayobozi baganiriyeho ni ugushimangira no guha imbaraga ibigo by'ubuzima aho biri hose muri afurika gufasha abakozi bo mu nzego z'ubuzima kwagura inganda zikora ibikoresho bikoreshwa mu nzego z'ubuvuzi kongera ishoramari mu nzego z'ubuzima z'imbere mu gihugu no guteza imbere ibikorwa by'ubuvuzi n'ubufatanye hagati y'inzego z'ubuzima abandi bayobozi bitabiriye iyi nama ni abaturutse muri Djibouti, Nigeria, Senegal n'ahandi ku mugabane wa Afurika urakoze timu harisi ishimwe nongera ko mu yandi manama habera umuryango Gates Foundation watangaje kuzatanga miliyari imwe na miliyoni magana abiri na mirongo irindwi zo guteza imbere ubuvuzi no kuramira imbaga igice kinini cy'iyo mpano kizakoreshwa mu kurwanya sida igituntu na malaria andi akoreshwe mu guha ibiribwa bihagije ababikeneye muri Afurika no muri Aziya y'Amajyepfo harimo miliyoni mirongo itanu azahabwa ikigega gifitanye ubu ubufatanye na kaminuza University Global Equity ikorera mu Rwanda amafaranga azafasha abanyeshuri bahiga mirongo irindwi na batanu ku ijana muri bo bakaba ari abagore
Washington ijwi ry'Amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi amazu agera kuri magana atatu amaze gusenywa n'imvura nyinshi ivanze n'umuyaga imaze iminsi igwa mu makomine ya buganda rugombo mabayi na mugina byo mu ntara ya cibitoki amazu yasenyutse n'ay'abantu bashyizwe hamwe mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda nyuma y'ikiza cyahitanye abo miryango yabo iyo nkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha tukivuga ku Burundi abana bagendana ubumuga biga mu ishuri ryisumbuye umugabekazi w'ubwitonzi igitega umurwa mukuru wa politiki w'icyo gihugu bavuga ko bafite ibibazo byinshi bituma batiga neza n'inkuru ya mugenzi wacu i Nairobi Eloge Wirikaneza Emine Nshimira Imana yiga mu mwaka wa cumi na rimwe ni umwe mu banyeshuri ijana na mirongo itanu bagendana ubumuga bwo kutabona no kutiyunguruza neza bo ku ishuri ryitiriwe mu umugabekazi w'ubwitonzi yari mu murwa mukuru wa politiki gitega avuga ko we n'abagenzi be bahanzwe cyane no kubura imashini zigezweho bandikisha kubera igihe zimwe dushobora gutera twiyunguruza nk'abandi abenshi usanga bava mu miryango ikennye bakaba bafite indwara nyinshi batari bushobore kwivuza n'imiryango idashobora kubavuza kubera usanga harimo abagize izo ngorane bakuze imiryango yarabavugije n'uburyo bwabo bukaba- bukanahaherera izindi ngorane zijyanye n'amahera y'ishuri kubera izo mvo nyine nsiguye imiryango amahera arahera Marie Ange niyo kwizera we w'umwaka wa nyuma mu gisata cy'indimi asigura ko kubura ubwiherero bwabigenewe aricyo kibasonga kurusha twari taratukura cyane rwose nk'atari nutotsi nayo hasi amaze asesesi hasi ugerageza kudushyigikira natwe dutere imbere nk'abandi Eliezer Irakoze wo mu mwaka wa gatatu igisata cy'indimi yagendera ku gakinga kubera ubumuga bw'amaguru avuga ko kubera ubukene bw'imiryango ya benshi mu banyeshure iyo ibikoresho bagenewe biheze bibagora cyane ikinga ripfuye gutonda mu ishuri biragoye kandi adatonze mu ishuri ntibisigura yuko umwigisha atareka kwigisha kubera we nta twebwe tugira ku bukinga nimba bishobotse bakaturonsa ubwo bukinga aba bashikacu nabo bagendana ubumuga bwo kutabona izo mpapuro zo kwiga Yatenta Kinije nawe ari umwaka wa cumi na rimwe mu gisata cy'imibano yemeza ko kenshi bateba kuronswa amanota y'imyimenyerezo ikorwa imbere y'uko haba igihe cy'ibibazo bitewe n'uko bataja ku rugero rumwe n'abandi mu kwimura mu makaye udufatira amanoti ugasanga ni umwe gukosora amayentero ugashyira yakozwe ntibinyarutse hari aho rero hagera yuko bavuga hava jurunariye umwana agendana ubumuga bwo kutabona atazi amanota afite Desire w'umuremyi we ni nyamwema ikibazo afise asa n'uciharije ivyambarwa n'amarori bimukingira ku rukoba bikanamushoboza kwirinda gukubitwa n'izuba iyo tubuze ibikoresho nk'amavuta yo kwisiga biratuma tuguma turwara ibintu by'ibiguma hajya ku zuba ryinshi cyane no kutabona nyine umuco ukaguma utobaza cyane mu maso ariko hari ikimunezereza kubona adakumirwa n'abandi banyeshuri ngaha ku ishuri ryo ntibankumira kuko je ngaha ndahamaze umwaka bamenyereye abanyamwema b'abana b'abanyeshuri ndabasaba yuko bobandanya biga agasaba abarezi yuko hari igihe ashobora gusigura nk'ibintu by'ingorane basanzwe bafise ntibabyumve Eh, dusaba yuko boza baradutahura mu ngorane duhura nazo akigeme nshimira imana agasaba leta gufasha abana bagendana ubumuga ku rugero rumwe n'abatishoboye canke abo mu miryango y'abatwa ni uko badushyigikira mu gihe turi ngaha ku ishuri mu kutureza ibikoresho by'ishuri minerevare nk'uko leta yafashije abarya abana bo mu bwoko bw'abatwa bagashobora kwiga ama interina batariha ikindi naco kudukurikirana bitorangirira ngaha ku ishuri tugeze no mu buzima busanzwe naho nyene yogerageza agashyiraho amasantere tugakoreramwo imigambi y'iwacu Padiri Desire Ngendakumana umuyobozi w'ishure ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi yabwirijwe irya Amerika ko rikeneye imfashanyo y'abagiraneza kugira ngo ryiteho bikwiye abana bagendana ubumuga ryakira kubera izo rihabwa na leta zidahagije bamwe nyine bava mu miryango ikeye cyangwa ugasanga ababyeyi ntibigeze babemera kurya nyine ko abarundi bamwe bibaza bati umwana agenda mu muga si umwana nk'abandi ugasanga ntibamufashe ugasanga rero ubukene buguma bubatera izindi ngorane ni ibikoresho usanga bidakwiye leta iragerageza uko ishoboye hari igihe n'abagira neza batwibuka bakadufasha mugabo tuguma dukeneye n'abandi badufashe kugira ngo abo bana dushobore kubatunganiriza uko bikwiye Padiri Ngendakumana arongoye ishure ry'umugabekazi w'ubwitonzi avuga ko akira agahaze mu vyerekeye inyubako zorohereza abagendana ubumuga ariko akishimira ko mu bijanye n'ivyigwa hatewe intambwe nini nyubako ntizitunganije neza hamwe n'abagendera ku dukinga bashobora gushika aho bifuza hose mu nyubako z'iri shuri keretse akantu kamwe cyangwa kariya kwama kwavuze bifatanye n'ubumuga nk'abagendana ubumuga bwo kutabona ugasanga nyine hari inyandiko batararonka nko mu biharuro n'ibindi byigwa by'ubushakashatsi nta ngorane ziriho umwaka wese leta yaraduhaye abandi bigisha babafasha turahindura kandi ko bazaduha n'abandi mwana basaba nyine yuko bakwibuka yuko rino shuri ritameze nk'ayandi kagira icyo bibuka bwaba ku buryo n'ibindi nyine kugira ngo iri shuri rishobore kwitunganya neza ryakire neza abo bana b'igihugu bagendana ubumuga mu burundi nawe uriko uracibwa mu kibano imiryango itari mike ifite abana bavukana ubumuga cane cane mu mitumba ntikunda kubarungika kw'ishure hari mbere n'iki bafata nk'abo kunyegezwa iyo haje abashitsi turetse ibigo vy'abihebeye imana cane cane abapadiri vyakira abana bagendana ubumuga ishure ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi niryo ryonyene mu gihugu ryakira abanyeshure bafite ubumuga butandukanye biga barara uyu mwaka rifite abagera ku ijana na mirongo itanu nk'uko umuyobozi waryo abivuga Eloge Burikaneza, Ijwi ry'Amerika nabibabwiraga mu ntangiriro z'aya makuru mu rwanda umugabo witwa daniel bagaragaza yakoze ibitamenyerewe yihangira umurimo wo guhamba imbwa yahaye akazi abakozi cumi na babiri ahemba agera ku bihumbi magana atandatu buri kwezi ni inkuru ya mugenzi wacu asomutakaboyi kuba tubuze inshuti idahemuka tayiga eh, tugiye gufata umunota wo kwibuka eh, tumwunamireho gakeya tumurekeze mu cyubahiro iyi si imihango yo gushyingura umuntu witabye imana ahubwo hari mu muhango wo guhamba imbwa yitwa tayiga ku irimbi ry'imbwa riri mu kagari kangara mu murenge wa bumbogo mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali hari hateraniye abagabo bagera kuri batandatu bose bahujwe n'igikorwa cyo guhamba tayiga muri iri rimbi ryaguzwe na bwana bagaragaza daniyeli havugiwe amagambo ashimagiza ubutwari bwaranze tayiga ikiriho mbere yo kuyishyira mu mwobo muremure ugera kuri metero imwe n'igice z'ubujyakuzimu iyo mbwa yashyizwe mu isanduku ndetse bashyiraho n'amashuka kuri mikoro y'ijwi rya amerika bagaragaza yasobanuye aho yakuye igitekerezo cyo guha icyubahiro imbwa yapfuye itungo ryacu rituvuyemo icyo gihe byajyaga gutabwa mu migezi mu bishanga eh, mu mashyamba muri za ruhurura ntangira kugira igitekerezo cyo kujya abo baduha urukundo rwinshi rwinshi aho bajyaga haranyicaga nkabura uburyo ki nabyifatamo ahangaha imbwa zifatika nandika mu bitabo eh, z'abantu baba bampaye ubu umubare umaze kuzamuka zimaze kuba mirongo itandatu n'umunani Eh, izindi amapusi n'imbwa zigenda zipfira iyo ngiyo mu mihanda mpura nazo nazo ntazo nsiga baherereye izo bagonze zikaza ahangaha zo ntabwo nirirwa nzandika iririmbi bagaragaza yahariye imbwa ni ubutaka bugari yaguze amafaranga y'u rwanda miliyoni cumi na zirindwi ku baturiye aho iryo rimbi ry'imbwa riba bemeza ko yabarinze ingaruka zaterwaga n'imbwa zajugunywaga ku musozi twashimira cyane umugabo bagaragaza daniel ataragira irimbi hari abayitwikiraga ijoro bakazishyira mu mufuka bakajya kujugunya mu migezi bakajya kujugunya mu mikoki ayo mazi tuyakoresha buri kimwe cyose urumva wabaga ari umwanda umuyobozi w'umurenge wa bumbogo ahari irimbi ry'izi mbwa bwana nyamutera inosa yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko igikorwa cyabagaragaza kizarushaho kubazanira isuku mu murenge wabo ubusanzwe n'aho bamanikiraga imbwa nta nta za hari hahari abantu bashakaga aho ucukura nk'ibyobo ariko yari ahantu hamwe hashobora ku ahari hazwi bamanikira imbwa kandi ibyo byaba byatanga umusaruro byatanga umusaruro mu rwego rw'isuku uyu murimo bagaragaza asobanura ko ufatanya n'undi wundi wo gukunda imbwa ndetse akazibera n'umutoza abakorana nawe batangaza ko uyu mwuga wabo ubafasha kuba mu buzima bwo mu mujyi wa kigali bugoye biradutunze kubera ko sigira akazi kenshi hari ukujya kuzizanira ibyo kurya hari ukuzitunganyiriza ibyo kurya ako ni akazi kaduha amafaranga kandi adutunga buri munsi uba muri kode ashobora kwikusanya udufaranga akava muri ya kode cyangwa se ukirimo nawe akabona iyo kode yo kwishyura nyir'inzu tukabona n'iyo mituwere de sante y'ubwishingizi n'utundi tubazo dutandukanye tugakemuka bo kwezi angenera umushahara ibihumbi mirongo itanu urumva umuntu uba wagwaye itiki akakugenera n'umushahara wa senkani urumva birajya kugera mu ijana n'ibindi rwiyemezamirimo bagaragaza yemeza ko guhamba imbwa zapfuye no gutoza izikiri nzima ari umwuga umaze kumuteza imbere akamaro ko muri iyi gahunda y'imbwa njyewe mfite byinshi bimaze kungezaho aho nishimira iririmbi ryazo mfite inzu irenze imwe nshyira nko mu nzu nk'eshatu Eh, mfite imodoka mfite moto nshobora kugera ah, ku ngo umunani nagiye gutoza ku munsi imbwa imwe imaze kuvanamo tike nakoresheje imwe imwe impama inyinjiza amafaranga ibihumbi bitanu muri rusange iyo nkorera ku munsi ni ibya mirongo ine ariko byanajya no hejuru kugeza ubu murenge wa bumbogo niho hantu hambere humvikanye irimbi ry'imbwa mu gihugu hose ariko minisiteri isanzwe ifite ubuhinzi n'ubworozi mu nshingano yari yashyizeho iteka rigena uko inyamaswa zororerwa mu rugo zifatwa iryo teka ryo kuwa cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kumwe bibiri na cumi rigaragaza ko inyamaswa cyangwa itungo rifashwe rizerera rifatwa n'ubuyobozi rigafungirwa ahantu hazwi muri iri teka kandi hagaragaramo ingingo isobanura ko inyamaswa zororerwa mu rugo zirimo imbwa ba nyirazo basabwa kuzikingiza indwara y'ibisazi rimwe mu mwaka kandi umuturage urenze kuri aya mabwiriza imbwa ye ikazerera acibwa amande naho imbwa zitagira ba nyirazo zicwa n'inzego z'ubuyobozi bw'amatungo wifashijwemo n'inzego za polisi gusa muri iri teka ntihagaragara uburyo izi nyamaswa zishobora guhambwamo mu gihe zapfuye nubwo gushyiraho irimbi ry'imbwa bitamenyerewe bagaragaza ababizanye bwa mbere mu murenge wa bumbogo avuga ko yabanje gusekwa n'ababibonye ariko bakaba ashimirwa ko yakijije umwanda n'izindi ndwara zaterwaga no kujugunya amatungo yapfuye ku misozi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiyeri ya baro wamfashije kukabagezaho nongere mbashimire kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi nanjye simbatenguha dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi uwo mwakinze ingabo ntimukinga inyegamo mutibitese uwo mwararanye rubunda muragendana nta gusige murasangira nta gucure uwo mwakinze ingabo ntimukinga inyegamo ngaho mugire umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana